Hey, my name is Tammy, and you're about to listen to another spicy episode of the Anyhow podcast. Anyhow, things are about to happen. But two, two head, the past one head now normally. Like, so if you think of something now, you get this where they do for work, where it is? Oh, I want to do this level. Mm. Not be say, you go help me do am but do if you just yeah. talk something maybe say oh this thing go why you not do why you not do one like this yeah move so you know understand that kind of level move. so I, I feel I feel seeing the talk. Yes, sir. So on that note, welcome back to the number one pigeon podcast in the world. And welcome back to the dope the boat. <laughs> you know the VCN. Watch that, watch don't don't Big girl, don't what you said, what you said, baby girl, what you said, what you said, baby girl. I, I said I'm true, yeah, baby girl, I'm true. la la la la la, take my money go, sha la la la la la. Shoot up on the hill, they run, la la la la la. Niggas say they cry, na na na na na. So you wanna smoke banana? Make sure say she want banana. Show the down no. Welcome back to the best podcast in the whole world, the number one pigeon podcast in the whole world. Yeah, welcome back to Anyhow podcast. So this, yeah. this this this guy he just gets some nonsense If another person do that now, you know your word for like ten weeks. <laughs> ten weeks for the podcast podcast now you gonna talk him. See, that's why you gonna talk nonsense. <laughs> this one anytime I miss my <laughs> because I have to tell you say ah fuck I just talking here. So like for my head now, like I reflect, say people we go Big Brother like four years ago. Some of them, no, see, they, they do stuff. Who oh, just say me, I know they see them. Mm. You understand? And maybe because say I know they follow them. So follow Big Brother. Like yeah. That. So, but second of all, they say, but that time where they just come off a Big Brother like that hype and everything still in their back. You could see them for person they endorse them for one thing. Mm-hmm. You see them everywhere basically. Yeah, sure. Like they help people they push their sure. stuff around that time. So I think I say rating be the because at the end of the day, ninety nine percent of people with the go Big Brother na just see me they want they want the popular. Mm. the fame and everything, the visibility with the platform they give you now they go for. Mm. Rating be the plan to sustain that fame and that um, be fame like in na fame but like no be like to maintain that influence and to make sure say that influence they grow over time because say no be no be to just go there get One million followers now like so if i get one million followers like i want make my followers they increase over time for example now i mean at least now me now many, I mean, of, them they get many of them they get full plan like yeah you get one of the boys where enter the house where shege they work with mm. or where shege be won't work with mm. they already arrange PRO team down before bomb, even go. Yes, now where we're the bomb blast everywhere. Anything. Eh, hey, but, that, but that thing, now, nah, nah, I tell you, this to me, I feel like, say, after like one or two years, no be everybody some of them still dey maintain their balls Very like few. yeah but like wetin be the like you know the if you just randomly see one guy say oh this guy wey go be brother that year na how you go remember that person be that. but but then na the thing na like e be like getting balls. Mm. so wetin big brother dey do for you na say e dey give you balls. Yeah so most say you be artist you go mm. big brother you get balls when you come out your songs the streams go only just go up you get more shows everything uh but you still need to release more music to get like more shows and get more balls and all those kind things dey more controversial all those kind things so or dey do things wey dey everybody face eh, every time so that na the way to dey people face regardless Yeah. whether you go big brother or not mm-hmm. because Big Brother na only just e be like person na wey do sex tape. Once you do sex tape like this, of course your streams if you be artist <laughs> go go up everything. Oxley. but after that one now, uh, you need this another guy. jam or you need yeah. another sex tape or you need another fucking thing where mm. go dey out there where go dey you no understand. Yeah. so now I e left for you now the kind con ten t you fit bring if you fit bring jam wey go crazy. Yeah. wonderful for yeah. you but if you no fit bring jam where they go Where where where go go crazy then you need to do some skits or you need to do something So, the, the, so the, this example you took now, Oxley would be the best example for me because I feel like Oxley, without the sex tape, oh, I feel like say, the guy did dope. Ah, you make my loco, oh. baby snappy photo. Anywhere you take, baby me I wanna go to. Anytime I see you, be like say you need <laughs> Obviously, some people don't know Oxley before that level. Of course. And they go feel it, and then aside that fact, safe that time he could ring for people head. That time, so he could as he ring for people head like this, but he need find way to sustain in level. Mm. Now, like I, I don't know where they tell that now when say that in closer get almost like two million views if you never even pass for YouTube. What's wrong with that? Closer, the and uh, like now. colors self not be even like oh, video. Oh, like colors, yeah. the, the, thumbnail for the colors they so mad. So only, only the thumbnail self yeah. let you enter. So like that thumbnail for make I tell you that thumbnail for Oxlade you go show him. This now one of the dopest colors this yeah and color if you enter the video you know he actually dey wear and something the, and the fact say na nigerian boy dey very amazing because when sally see am the first time he say na travis scott be that oh. na when he look again i say shu na oxlade do <laughs> mad but the thing dey so dope yeah. like this like the the thumbnail na like hundred over hundred na the mm. best thumbnail for color. Like Where, you know they you know they calm like everybody most people just they, calm everything like it, get, it just fire. get, it just they edgy. But the problem I don't like the songs. Bro, I like the song. Like Tango say you like the song. I like the song. So the team be say eh. No that happy say. That song get like that's. No happy say you like the song, bro. No happy say you like the song. Uh, if at all I don't like the song, bless I be hater, but no. I just no yeah, like, the, like song, the song. Yeah. yeah. But as you like the song, so at least it can make one person for the place like the song. Mm. So wonderful. So Make I actually tell you why I like the song. First, first, the ah, first reason. Because I do music, I know want to go to like people's eh, song. No, if people no, go to see, theater. Nothing. deep. I did watch one video this morning. I don't wake up like three o'clock this morning. I know just feel sleep. So I can't go through like videos. I can't see one video. To be honest, the the idea they do, but I just like say the person no do am as I go do am. <laughs> you understand? I feel like the person fit do am mm. better. Mm. I at the end of the day, na that person style. I don't feel on the. hate on the person's style. I yeah. say I don't like. If the person say me, oh, this video, I don't like him. Nothing they say, I don't like him. I know just like him. No, we say the person no do good Nigeria go feel say you be hate. No, for, see, I don't say ah. people say at the end of the day, na person wey dey if you now you hire me to shoot video for you. Mm. As long as I say you like the video, mm. fuck everybody. I'm not really concerned. Like my concern no be like say make my peers like the video. Mm. My concern I say make my clients like the video. Mm. If my clients like the video, and e make sense e help them achieve the goal wey dem wan achieve e just like say make i tell you now i don tell you me i don't know why i don tell you this thing before if as at twenty, for example or twenty twenty one. if i see ten tj omori videos i go like one i no be saying videos no dey dope o oh. i no just i just feel like say i feel like say this guy i know say this guy fit do better pass wetin i dey see hmm. and maybe i don't feel like say e just but wetin you mean like you no be say you sure say this guy fit do better na say No, I know say you do better because I dey see one out of ten. Why I say this this one actually dey dey dope. Mm. So if if na the same person wey dey do this single one, if he do everything make e dey dope. But guess what? This year, na him be my favourite director now, like music video director mm. now. Na him be mm. my favourite music video director because everything wey me I see in him for this year, I like. At least major projects wey me I don see o. Oh, maybe I never I know you two dey follow him all him works, but the one wey I don see wey he release as in work for mm. this hmm. year. Every single moment I don't see. To you me, like him. I like him. So don't be that he hates on the guy. Say anything before. Yeah. I'm not just, but just do something out of ten. Out of ten, I like one. So I don't feel like I'm not just like him. And guess what? As we talk the same way we say you know like seeing one. I go tell person say, "How far wetin you think?" I say, "I like the video." If I talk wetin me I no like, the person say, "Yeah," but na wetin me I even like for the video with that. Yeah exactly sometimes wetin you no like na wetin another person like for inside the thing. so i no feel like say na abeg with that mentality say person dey hit on another person i no get i no get enough problem for my life. nigerian people nigerian people once you don dey fokin talk about another person thing like say you no like am um, mm. and you dey do the same thing yeah. automatically nigerian people don feel say you don dey hate. <laughs> that na why i always get problem with people wey na small na because they go ask me about this guy wey be artist. Yeah i dey sing so i know i go talk say shu. you no sabi sing. i no like dis guy i no sabi sing sure. doctor say you rat because they you dey go one nonsense school dey go learn. you know nah, the, if you know i talk yes no but i tell you real matter now if i talk you see like hundred people now wey get over hundred words to tell me mm. but i no just like the thing i just feel say the thing not dope nothing actually dey there and if you no like person because you know why i dey feel you know why i feel say i suppose get right to express say i no like something because all you crocodile una go still see either my music video or my podcast <laughs> or my one thing or even my life sef or one thing una go still talk say this guy not dope. like even normal real life, like person if you see your hair or one kind of say ah, nonsense, nonsense. Eh. <laughs> no, that's not guy. see what you see, tell me that when I call I know if you talk my own. I talk my for full mic, everybody here. But back to the main they talk. So like that that buzz level, like say okay, this person get like buzz behind everything they do now. Mm. Like so if you come if the platform where they use get the buzz, don't move on waiting be the next like you understand like waiting be the because i always think like okay it like one the one guy asked one thing so for OpenSea now mm. OpenSea na platform wey person don't know OpenSea na like NFT platform basically so for OpenSea now I get like three or four people I know they are shit on deep front page for mm. OpenSea mm. and bro e did fucking dope cause like yeah. it means like now very good validation for your work say your work dey okay enough. Mm. So even if you doubt yourself and all those things, that thing would give you that mm. idea. Say, oh, my work did dope. Mm. So your work did the front page of OpenSea. But still, to say after that time, which thing come be the next thing for you because you know fit dey there more than two three weeks. And eh, you go drop NFT now, sure. No, you don't drop NFT. Your work now, your NFT. I know now you drop, drop another one again. now. Ah. So no, obviously, but you know, say like like that not supposed to be difficult. It's not supposed to be the it's not supposed to be the end because at the end of the day, some people now it's why why, start, why, why the guy bring the conversation up? Say we don't know. Maybe they don't know other people. Maybe say they get that kind um what's in the corner that kind of visibility for their mm. work. And now around that time where the thing they happen, I, now where the boss end be that. You like them. Eh, I don't know. The thing I say, sure. If sometimes. <laughs> so guys as una dey overthink am. no you dey think say the person dey overthink am but as e dey simple for your mind reach. Mm. some person na na like rocket science for them. na na make i talk say na because they dey overthink am see if you dey do something e be like ooo if you be artist you go just drop another song na. so just take better take one na. take am go back go big brother wey i just give you the mm. level now so i go big brother maybe make i use example say i comot for like i don't know how many weeks i dey do big brother i make dey do big brother for like As two months or three months. Mm. So whether I come up for like the last month, mm. so I don't get that kind of buzz. Whether I don't get like mm-hmm. eight hundred k followers, that mm kind of mm-hmm. level. Dope. I can't come outside. Mm-hmm. Obviously, you get what you do before you go Inside. Big Brother and all that kind of level. So waiting can be the next thing for you. Sure. see so because you, no matter what you even dey do before you enter inside when you come out your life automatically you to turn influencer mm -hmm. like you never supposed suppose fight that one because that's not supposed to be the free money for you to get mm-hmm. as you come out automatically just be influencer na, first na the way now na the way now be that because like everybody will come out from people that like maybe if person wey come out for like people that like four five years ago enough it be e no mean anything. because because you fit come outside now immediately go start to the act movies Def. or come outside immediately go start to the do your music. true the problem with those things now say the audience for there dem no dey too dem give a fuck o oh. mm. but na really music dey give a fuck about mm. you no understand so your coming out of big brother no mean say you go get the best jam for nigeria true e no even mean say your jam go dey top ten. Mm. so but you go get your, you go get streams yeah? now you go get streams mm. but like your streams now sef eh, no go dey more than person wey don dey hustle music dey come since mm. like you you you probably fit dey get around like man say like one million streams mm. who don dey also music already dey get one million and above streams true you no understand because you already know all the channel true Even like people know like you fit never cast but you dey get like doper streams true you no understand it's like some some of like, my streams eh, like, you no go even imagine. e get like e dey like Shoe? when i see kota for your side before like kota the, kota the friend, friend. Shoe? i never hear that guy you for my life guy before but but bro if you go check his numbers see the streams wey the guy dey do for tiktok like this my song go nasty on marek small dey do two hundred and something thousand on the hashtag mm. shoot like. even the former one that's that one dey uh, like three eh, million on the yeah. hashtag shoot so you no go even know but then i the cruise the cruise na say when you come aside from just and you go all those ones those ones na they get their own vibe about am mm. but if you immediately work with that vibe wey you already get wey be social doings and you enter that social life mm. on i feel say you just already start to dey collect money na sure see the platform na all you need o oh. if you be smart person the platform na all you need because From there, you start to do podcast. Some from there, you start to do this. From there, you start to do anything. See, guy. I understand. But, I understand With you they talk now. Oh. Like say you need just the they do something basically like after you come out if any way you do basically because yes, people as in audience they your back yeah so it makes sense sure. but big brother from four five years ago mm. now the same thing we apply obviously the audience they bigger now but from where where yeah but, but four five years ago internet now internet no day like nah so like if they come on if say everybody they Instagram now. Mm-hmm. Like if, they had when you meet okay, like see. maybe you meet five people, make out of five people make four of them no talk say they get Instagram. Like oh, they, Instagram, they odd, yeah. See, Say so see person when the Instagram say even they odd because mm like mm-hmm. why you not get Instagram? I not get Instagram. People, some people feel get they know they people use um, phone number again and Instagram. yeah, used to be an IG that kind of level. So so me, I they think I'm like that. Say, oh, say more audience day now, but I think of the people we don't go like. You know why I, I, I started this conversation at those guys that we see for like last week, like oh, I see see with that guy name, I don't forget that CC mm. from, and I said I can't imagine say, all the people we go that season now. i if maybe if you mention their name, I feel remember them or mm. something, but I know they see anything from their side or you know they see so, them for stuff like, like two years back No. Like four years. Four years. Like four seasons back. Yeah. Oh shit! No, that one too far. Or is it internet, three? I don't know. Sure. Internet, nah. Mm. No fear, lot and rest. The ones of last year, a bit last two years, the mm. new set. Yeah. I see all of the for IG now. Mm. All of the two one influencing or the other skincare, this, this. Should they go one or two shows, they do all these things. Now, like, nah, the way internet, the internet no go allow you rest. Mm. Should if you even just do one controversial thing sef like you no go rest guy true if even dey formulate the controversy sef eh e go still work for you def She just dey formulate am just come say you gig belle just come say you do this <laughs> just come say you anything just formulate the thing dey go. you say make you come say you give girl belle. yes na make the girl dey find you for everywhere anything wey you do once you come outside eh just dey do like you go only be extremely dumb person mm. to come outside from that place then you get zero plan on how you want to make money because literally if you only just get accounts for everywhere people go message you Your directly account, yeah. say come o i wan give you money o mm. just call snap with us mm. even if na only like maybe five months or one year na that thing go dey come freely like that wey be like say the next year you go need to put in some effort yeah. but then na almost eight months to six months of free. No, you don't need to do any other thing apart from coming out from that house. Then setting up your things where mm. people go literally find you, call you, shoot. Mm. Yes, I, see, I see we see the talk, but easier said than done from waiting me i just notice sha because at the end of the day. even we sef patricia go call you so wetin you dey talk we go call <laughs> you no why is it easier said than done because. i don say my brother go call you so when you don't get it, they tell me money. They come meet you who need you not to come outside from the fucking house set up all your accounts Where get manager get pro team They post pictures every day They post videos They go motherless babies house They go orphanage They they go club yes o oh, dey go club dey with fresh girls if you be boy if you be boy if you be girl dey with fresh boys dey snap picture well well get um, camera guy follow but na your full setup so, be that o. Oh. so the problem the problem be say you dey actually forget say you you don over time you don build this mentality and everything na why e dey e dey sound like say. na walk in the park bruh. e say walk in the park na why everybody dey do am na. any for, example now, me I always talk and see, I don't think go I don't think I don't think go Big Brother now. Mm. But if I go Big Brother like second week I won't come out. I know why I go stay for one place for three months. They see another person and they see the same set of people where they annoy me every morning. You understand? I don't want. I don't talk say it go happen like that, but I just like saying how me I did be that because I don't want I don't want to the same place for like that long. Mm. So like second week I won't come out, and to be honest, like in that two weeks if you don acquire if you don cause wahala sef e get some wahala wey you don cause sef say e go even give you the buzz wey you need. Yeah. because at the end of the day i feel like say if you dey go that place if you even think am say they go evict you first week you need prepare your mind like that. Mm. so you make sure say the first week you do enough things to attract people to you. Mm. for that first week say mm. after that first if na me i know say i don't know why nobody no dey do this level but me if i go big brother if i comot for the next three months na commentary i go dey run on top big brother And you feel say you just think that thing because you be wait now Abraham Lincoln or you be Steve Jobs. I know we do am like I, even if guy, even if person dey do am I know we do am as everybody dey do am just calm down. The boldness in this guy o oh, maybe. Yes na I, I go dey confident in he myself now. He just feel like say na Elon Musk just now. The beauty you think I Say if I come outside say I no know why anybody no dey think of to do this thing when I come outside wait. I go just start to dey run commentary. Wait wait calm down. Eh. eh. Who dey do am? Answer the question, who they do am? Inflated is your ego, <laughs> guys. you know what? At that moment, I really think in the beginning they probably saw each other as worthy opponents. Do you know what I mean? <laughs> and I'm just sitting here wondering how Ebuka again. This this Benway boy, this Benway boy, where go whether the last three sets, what's be name again? Um I don't forget the name now I go call Deborah, she go tell me the Benway boy. <laughs> this Benway boy who be talk if they run commentary on top the people that as e dey happen. e dey as e comot even the radio station dey do am because e get radio station for calabar na my okay. guy e don come here contract me deborah yeah. okay that benue boy wey go uh, big brother that year wey come house contract me wey come from una side wetin be name. B2 B2, thank you I don't know the, I don't know the, I don't know the niga <laughs> I don't know This is from like 3 or 4 back Yeah I don't even know the guy Don't say nan B2 As a commercial, it's a radio station Si, it's a wrong commentary They post it They post it for IG They post it for everywhere They go live They also I should say they do it for every season since then So, na exactivity I tell you be that Sure now they talk so now about einstein no they think the thing bob oh, as they talk as the light bulb for head ding no something say. something where i randomly just think make sure say you light bulb for head <laughs> put bulb make the bulb big. Thing as they talk and I say thing. so basically, my point is exactly be say you need like at the end of the day the day like when we talk about steph and steph london and burna boy you need right omo i go ride the wave of waiting. They actually go on right mm. now but most times wey see me at the CBC. you come outside yes you get pr team you dey do dey run things no be say they do anything no be always i talk about. obviously because many of them actually get better pr team behind mm. them but at the end of the day you see i feel like see now. from when immediately you come out waiting you wan do like your plan need kick off almost immediately the thing I say other people too They see the think am from say from say they need to get sustained balls. Yeah. Sustained balls different from making money. Yeah. Say you did headline. Mm. Every time different from when you did make money, and some of them now definitely eh, not get that sustained balls. Yeah. throughout. Oh, but if they work for somewhere now, they do something now, when they earn money Better, regularly. Yeah, yeah. You know understand? And that na wetin some people really care Need. about true you know na very few people na want okay no say very few na a lot of people na actually want it because anybody wey go big brother e want the fame yeah you know understand but dem go get to realize say you no fit get the fame sustained like that mm. you know understand like so you just need make the best of the moment as you get them. you know understand yeah the thing I say you just get the fame when you get them. but to hold them, you know, easy. to hold and say you did news you be number one even your life got in miserable at this point Safe should not see joe rogan joe rogan dey news to the point joe rogan they come out again They go anywhere no if you invite am go your podcast no come? come us say you be guy like andrew shoves hmm. you know understand like you know what? because he always did the news andrew Shaw say they replace Donald Trump with Joe Rogan when it comes yes, to hammering. Yes, Because they hit the guy where, where this period. You I'm understand? so e dey easier to sustain the money sef than say make you sustain you fit just dey go work for somewhere mm. they fit give you five year contract you go just dey work dey earn your money dey earn your money dey earn your money no need to dey news now mm. i i get wetin you talk because at the end of the day like if you get one opportunity wey go actually make a lot of sense for mm. who you be as one person now so person wey dey wey be say na e dey do like e dey try anchor events or those kind level Maybe you can't get TV gig, for example. Makes sense because next five years, they sign contract for the next five years. And because they you boss day your back that time when you come out, mm. um, you, you, you, owe, you owe your side where because at least they're going to say you just come out from place where boss day mm. and they maybe they need audience for your for their program now. They just bring you join the mm. program. So Makes sense. The interior for Big Brother, they need to slap somebody. Which kind of interior be that? <laughs> I don't know. Two houses in a day. I don't know everybody thought this thing. Now two houses day. just say they even create that kind of first house. <laughs> that house they so it is so it is so horrible looking. Guy. It be like say person just come they pull out all the covers see, from him. It's just say for for Twitter. I say that the first house where the one we talk about that trenches. The other one uh, uh, eh, what's they call Say the other one Uh, I try to remember the name wey they call am. font. fund. It's a trust fund and trenches. the person they pull out also color for me, yeah. Pink, orange. Say, when we compare the ceiling, <laughs> indigo. The guy was say, that work poor die. The guy went to that thing. Eh? no work for you <laughs> if you ever visit your work go big brother say ah i go cut here this guy na lie this guy nobody's calling you this nobody guy. go ever fit talk say what give if, me the guy where to what if na the person wey do the place wey the other house the trust fund house na him do the trenches the two cannot get any better head <laughs> true look how poor that first one dey and the second one even if e good eh the first one na zero for person to get zero over over ten we never do anything where we get zero over ten for this. Po- we don't do anything, any episode where we zero over ten for this podcast, where we rate and say na zero over ten. How many episodes we don't do now? Um, twenty. You don't How pass with this guy. Total, everything. Yes, now. Okay. We never still do zero. In short, I never do anything where be zero. Even when I did school, I don't ever get zero. <laughs> zero over ten but you see that interior guy for that first side he get zero over ten the second one if e even get four e no fit add am to be something wey go come give am over twenty. no i need i need go look the picture first so, make i understand wetin everybody dey talk. They i know see i know everybody dey catch the, the picture. make i tell you they can not talk say they can never ever talk say you see that guy wey do that ass for big brother give me that guy number na lie or the the matter wey they can only talk they can only talk say you see that ass for big brother make this ass no dey like that na <laughs> that person work na he dey he dey lambast like this. if not you go pay me my money back no the person actually fit get good but he fuck up that day. no i don i don i actually need to see the house. how you no take even see am yala dey yala dey show that thing. no i don see am once but like me i no pay at ten tion na later i come see say everybody talk about the pain job me i feel like say the memory I get for the picture I see now, the the place just did like two. So it e somebody, it e too busy. somebody dressed here. I sure. say come big brother the only first day you wear tear dress. <laughs> if by the fourth week or by the second month you wear tear tear dress e understandable mm. some mm. don't don wear don worn out based on say you don fat you don chop quick food drink free drink <laughs> If you don't fat, if you don't wash them first day dress your best christmas day you wear tear tear dress first impression. say christmas dress. <laughs> you wear tear tear dress come if you be girl i can never near you as boy how you wear tear tear dress come. they don't they say say they wan near you i don't know wetin they do this one He go dey put himself for everybody this thing. say whether they wan near me. you no tell you say they wan near you the person say he wan near you too see this one no. I know if you go big brother now, so make I don't even worry. No, me I feel like say if you go. Just be say the problem is say you will come out quick. I know if you go. Why if you go? I don't like all those plenty rules and regulations. <laughs> now wait I say you go come out quick. The, the first day they will not give like two strikes. The first day. Second day they don't disqualify. This one not be even pride. Oh, this not just normal me. Normal, yeah, no, no. Yeah, normal no. me no just like when you they give me rules. I rather discipline myself by myself, give myself the rules. mm-hmm. I don't like me, you give me rules. So that one where Big Brother they open a white man, they do this is Big Brother. Everybody have to wake up by 10. If I never ready to wake up, when I go bring all those ninja come. all those ninja they go call. <laughs> and I don't want to be stupid person. I like to calculate things where the, the platform that took pass platform the money sef that dope money too so i just say it's not before me. but so taking from this your point where you talk now the money dope. Eh, know to purpose to just give you free fifty million. not so to, i remember say like th- maybe like three years ago before they actually increase the prize money again to what they now so I had time that ten million or something and then some people they actually like, Instagram or Twitter that year, he ran say how much the program they make, something they give the winner. Mm. This, this, that, that. And you be like, you see they give the winner something. You see they collect something common for the house. The person where they be second, not even they collect shit. No, they should they collect anything. Third, uh, nobody you understand what I talk. Mm. Yeah, and, and then you you even they, they use you for the show now. Second of all, we say you fit even did the house if win enough money based on say they do games where some people did. Mm. How you wanna say how person go talk say the money no and then how would people go there Not be the money they even go for because if you go for the money say you go for that year when you be ten million for example now you go there say you to win ten million you win the ten million I feel like say when you pay your PR team when you come out when you pay certain things maybe you need change your your lifestyle don't change basically already really. as you come out. Your lifestyle don't change. Not really. Oh. Why is it not really? Your lifestyle never really change. You. Oh. Why like never I change? Like now Nigeria it is now. If you come outside say you not win that thing. Mm. No, you say you win. Oh, say you win. Yes now. Uh, eh, say you your lifestyle changed, die. Say it? you win now. Say you win fifteen million and. No, that year with ten million. you win now. You your lifestyle no change. You change. What I say no change. I say change. Some people do already they use ten million till they leave and more now. No, no, no, no. Nobody say I talk with that. Nobody say the money no rich or something that they talk. Me, I they talk and like say, if you go that house, the fact say people their house they run PR for you first of all, you go pay them now. Mm-hmm. You understand? So even if that ten percent of wetin you win, you go pay those people, for example, now or twenty percent, depend mm-hmm. on wetin I agree. Mm-hmm. You pay that money, out. So I dey leave for I don't know. I dey leave for Aja before. I feel no one leave for Aja again. Mm. You understand? Because at, at, least I get funds to actually rent house or see, move to a better fee. place. Purpose person already get your ass for Ajala. If you decide to still go back, go stay. Just stay, go do it. Go stay your ass. I don't understand. So at the rent, at the live for rented apartment for Aja, mm-hmm. I mean, people that go stick on the live for the same place. Yes, now people they see they don't even many people whether go people whether they did one. Uh, no, no be I win. Mm. And eh, now, now the winner they talk now. They talk about. Say, even if you win, you fit still decide to still go they go stay now. Now because I say you they think I'm in a flamboyant way. Some people they calculate things well well. Mm some people now they go see and say na ten million be this no be hundred million yeah. you no understand once they calculate and say na ten million they calculate say if they change their lifestyle if they buy motor if they do this mm -hmm. they go mm-hmm. realize say this thing no reach e no dey worth am mm. make i keep the funds make i invest this one make i do like this make i continue the way i dey i go even dey dey collect small money and my this thing don big mm. so once i invest now If fit bring out another money once i use the once i dey use the money wey i dey make from that investment take dey invest again na ah, but people go think am in more invest they go live exactly the same way. Uh, you see, e no dey easy like that. I never see anybody na wey go live the same side, life. We, our brain dey dey wired to just think about enjoyment. Yes, now why you say person dey go big brother? Because go say wan suffer no nah. if you go big brother for strategic reason for your life based on you need the everybody when they go they go for strategic reason wetin is what they talk. <laughs> no like so Not be strategy if they go big brother for fame nah. if you say that na strategy which which which which, which fucking strategy be that that thing dey be be like if you pull a out of your yansh nah. half of the people they go they go for nah, just like, fame. Now because the thousand like there's no strategy down. Uh. the strategy come aside now when you go Big Brother come aside. Mm-hmm. Then you use and do something where call the move. And uh, then uh, when strategy come now, uh, you go Big Brother now automatic fame now uh, mm-hmm. at least for some weeks. Yeah. Sure. Yes now. Even if you come out for the first week, as you, you understand, as you come out for the first week, some immediately companies don't line up to welcome you now. Mm-hmm. So I well, me, I know, me, I don't believe, me, I don't believe that they say you go unless say my house, like me get the house. You understand? And, and uh, for one place where they far from where everybody did. I they use Ajabis on say like Ajafar. far. No be like say I they use Aja as the area. Now you understand? Thing, so, some people they go just go back to their normal life. Shoot because See. you dey you dey look at like okay for example make i use place where dey far maybe i live for ekpe mm. for example ekpe dey farther than even aja for example mm. now so i live for ekpe now if i wan come go lekki for event or vi for event or ikoyi for events now see the travel where i go dey travel you go reach aja now traffic mm. wan kill you mm. all those kind of level before you reach lekki So if it, I didn't tell you say majority of people no go change for Nigeria. Mm. Majority of people for Nigeria go change. I feel Like even if you change, it makes sense to me. No, no, majority of people go change, but some people no go change. Some people deep pass like that too. Yeah. Some people no go change. We we they think things in one kind of way. Some people actually they think things really really deep. Oh. Some people go calculate everywhere jam. Shoot calculate everywhere jam they go the movement the commoting of that don't say they no go comot o mm. but they mm. no go just comot immediately true they go rather like hold the phones use the phones they like and me i see sense inside am. no sense no be say no be say sense no dey there no be say no dey something like sense, say me if you give me that kind of idea sef i go look you like better person i no know whether i go fit do am o but if you give me that kind of idea <laughs> say see brother don comot for here where you dey dey here like mo I go look you like better person sef because now this kind of things na eh, I dey like because that way you dey sort of like you no understand the cruise if you do that thing for two years hmm? Mm. if you fit suffer that suffer small for two years and you sort of invest that money in one good way mm. in two years you go suffer for your personal life o. Oh but in that two years you go don make so much money wey be like say you go come actually when you dey move you dey move go better side yeah. go really enjoy yourself mm. rather than say you just rush comot now go one okay side and for front you fit no even fit still know how to package to sustain the level but this one now you don suffer one small suffer but that suffer na na for maximum enjoyment for front mm. so some people dey do all those kind of dynamics and some dey do all those kind of calculation. Mm. Should, now, what I like to deal with smart people well, well, get some of my brother friends, they've be incredible guys. I like the way their brain they work. Should, I, be, I come from the most street side. Where I see people where they think in one special way, they yeah. fascinate me. It they fascinate, they intrigue me way, way, way, way. That mm. kind of thinking. True, but it not make sense now if you think No, I just not be saying it no make sense, but everybody know they think like that nigeria we need to for nigeria we need to dey think like that but and we need to dey take wetin we dey do more as wetin we like rather than say you dey find money first. Mm, so because say the way the society dey structured na oh, money na money dey mm. na money dey clog our mind first yes, all this so. way they talk na okoto nobody dey send say um, this thing okay make i read am so bbn BB Niger organizers claim that the audition is free and open to all, but at the end of the day, sell slots to elite. There's no inclusiveness in the show, just a platform to elevate the rich. That's absurd. Both the rich, poor, and physically disabled should be amongst the housemates. Hmm, I don't know. So first, first, we can tell you one thing. Mm. I know how many people did this Big Brother, like two people for this Big Brother. So I don't feel like say, I feel like say that thing where they talk, I don't believe say I don't completely believe the idea say you get people where they select or you get how people they enter. I don't completely believe the idea. If it's not true, No. You know, if it's not true, normal audition and they go take you. Yeah. At least some people. At least. So if again again the reason why you feel like that, see you get people where you if you just meet people for real life, where you say you don't even know say person go pick up brother, and the person go you see the person for TV one day, mm. and you know say this person, nobody say you know all the person life, but just know say like not normal guy like you and mm. where you know they roll around for street mm. together. Dope. He, he try in luck and he luck work for them. So I just like say sometimes some, some people when they talk this thing they come from I don't know I know they guilt trip anybody or anything but some people they come from place of like maybe they don't try before it no work for them, so they feel like say no this is no be you know they free and fair you understand e <laughs> dey like say person now wey lose election wey they talk say they they rig the election sometimes they no rig the election you know just win accept say you no win i agree sometimes you no just win you no just win I accept say you no win but for nigeria most times they rig them, obviously america own dem rig them, but donald trump go just come and say for nigeria most times they rig them, like this big brother thing na is they rigged abeg how is they rigged yeah how is they rigged i know say you e get some people where they go there especially i know, compare i say i no talk say because i no get proof so i no fit talk say it is um, false or truth but me, because i know say not regular so people dey go there so you see so say so you see say your own are they different from me you you get zero proof i still get like twenty percent proof <laughs> because i you know, they come more percentage for forget pocket again. okay see i calculate this my proof i get e get this guy wey i know three years back mm. name if you want go big brother you go go follow Anyan. yes and if you take you enter big brother but you go drop funds major bar and no be joke Hey, eh, but and the guy don't do am for people. like how and, many people in the if you carry enter. i don't know but i know say so, and and see and the guy fit carry you perform for the and he do that one to to our artists of that time. Yeah. Carry them go perform, and if you make them play your song for the house, and they play my song for the house. Yeah. Oh, not just money you just pay. Mm. So you see, I say some people feel good they want to pay. No, money. you see the one for music makes hundred percent sense. Like if they tell me say, oh, for Big Brother, they feel show my work or something, say make I pay. You just not pay. So now exactly what you understand. Do. But for person with for the housemate, mm. even if because see, at the end of it, na human beings they do the, nah, human the, this thing. The thing. You nah. understand? They, they influence so now them, I talk nah. say I know if you talk say you know the true or false. Make I bust your brain. Tell me, you join the people one way where they pick the thing and know you. Person come meet me. You don't even need to be you directly. Yeah. Person come meet me. Tell me say, I find one go. I greedily be the person. Mm twenty million mm. i come meet you tell you say omo but i give seven million o oh. mm. put this my friend una my very close friend o oh. i know her she dey try this thing since yeah. this one say you fit feel say ah this girl don dey try you go add her join na. Uh, we I understand. I oh. understand wetin you dey talk, but e no fit be every. E no fit be say. No, e be everybody. The impression wey everybody give say e no, e no dey free and fair. See, like the percentage we don't know the percentage. Like, see, we don't know the percentage of the ones where be free and fair. We don't know yeah. the ones where no be free and fair. But the thing where I fit tell you now, say, no be all be free and fair. That one good day. Sure. Make I make I give example. Sometimes, for example, now, if you day, make I use Tacha. Mm. For example, Tacha, Tacha gets uh, eh, some form of notoriety when before she before Big Brother if me i be organizer of big brother even if she no qualify mm. i fit take her just because of that because you know say the number of eyes wey go come the show See, from her own level. you dey too dey talk this thing my brother that time wey tasha go e no be like say she be one girl wey dey do con ten t for port harcourt for ig. she dey popular wait na wait na she popular but not be by that one na dey take dey go people no, that write from you, time. i they give you example. see she not be the first popular person wey don go audition for big brother. for that year nobody popular for that house. see she no be the first but all go before They need a pick based on popularity. hold on i just give you example you know, i no dey so, talk i no dey use her own dey talk this now dey tell you now so say you no fit even talk like that. no hold because on because the show not ever tell you say we dey pick people wey popular pass. no hold on hold on. half I of dey, the time the I people i give you see wetin we dey talk now ninety-nine percent of the time the people need the popular. hold on wetin we dey talk now now like based on like that free and fair issue. Mm-hmm. my point for this situation be say if na criteria right i know say this girl go cause wahala for the house and we dey look for drama even though she no qualify and i know say this girl get that kind wahala personality mm. based on me mm. or for some reason i fit just choose the girl and as i be mm. human because say e no be computer dey select the people at random mm-hmm. eh na why i say you e no fit dey free and fair be that. now i dey tell you so na e no dey free and fair na people dey pick based on their see people dey scheme to put people people go pick based on who they know yeah. or whatever. And then some people go just pick randomly, whatever way they take the pick, but we know say no. they come. Then, ag- then again, I don't I don't understand this mentality of say make everything different fair and fair. Life no actually fair. I don't understand why everybody want. Talk everything supposed to fucking free and no, fair. No, hold man. on, hold on. Sure. Make I land. Now allow me make I talk with you. I want to talk. Give me. So this one now you say I make no water. You say make the thing day free for everybody, make everybody join. Now fucking limited slots day for the house. Mm-hmm. If it e day free and fair, everybody go day the house be that. Now my point is that everybody know free day. No, that not be the free and fair where they talk. See the free and fair where they talk. If you they pick based on so so so so so Criteria. so so so yes. Once you see so so so so so pick am okay no dey influence. if you wan pick twenty no wahala pick the first twenty so so so so oya so wait. wey you see oya wait move on so they get criteria wey be say a b c d e f g mm -hmm. so all these a b a to g now na the criteria wey dey mm. nigeria as nigeria dey no be even nigerians wey come from outside o nigerians wey dey inside nigeria mm -hmm. i fit bet you say people wey go get that a to g They go dey like wey dey apply mm. dey go dey like twenty thousand and they wan select twenty people. make i tell you that eight oji wey you want i no gree say twenty thousand get am. why you no gree. because twenty thousand people no fit be superstar shey know wetin you dey talk you know the charisma the everything when you na make na make you dey see nonsense people for that place so na make the show no dey sweet to watch again all the girls dey dey watch am oh, dey prefer tolomundo dey dey watch am o i know say dey dey watch am but dey dey substitute am with tolomundo now normally na be their biggest show na still the biggest show for africa but girls dey drawn to tolomundo <laughs> <laughs> i tell you eh twenty thousand people no fit get am at all wetin you dey talk. so you dey tell me say na just twenty people go get that thing free and fair no e no dey possible. guy i say na only five. wait make i give you make i which which one be five my friend get out. E, five. e get when when we dey school now you go see they go say oh if you dey go apply for certain job some dey look for person wey get first class mm. person wey get this person wey get that so if you go the job now go apply thank you you go for the interview mm. and stuff you go apply say oh i wan do this job now you get first class you get this thing at the end of the day they feel say oh na just five people we wan employ you oh. mm-hmm. Nah, something like this now. Mm-hmm. So, but at the end of the day, wait, wait, wait, pick wait. your first five. No, nobody Hold on. argue. Not be first five, and it's not a big first five. Not be so pick they, your they do first five. Not be so nobody they, argue. do one. No be so they, do one. So now they will pick. What you mean? No, no be so they Make I learn now. Sure, I tell they pick people for sure. Wait. Sure. So they go. When they, sure they forget. Make I tell you, they pick people for sure. Hold on. Sure. So if this thing now they can't do the interview, they can't say, I'm gonna like forty people nine day." You pick the best. Wait, now forty people day here now eh we get this first class Now, according to you now, make the people we get the highest gprb now the level be that. see if you now, the thing na simple thing you dey complicate yourself. E It's not simple. very easy you dey complicate yourself if you define one two three. Mm -hmm. ten million people go do this thing if you fit look if you be those kind intricate people wey fit actually look every single person ten million people mm. want that for you be even the perfect person for the job say so you fit get that patience then look through these ten million people go through am cd to cd you know wetin you dey find as your brain dey pick am dey pick dem mm -hmm. once you from ten million pick ten thousand from ten thousand. cut am. five thousand. five thousand. one thousand cut am until remain only twenty Then pick your twenty best legitly to your brain that one na anybody wey tell anything nothing na you and god nobody go hold you accountable for anything not mm. be when you dey look people based on dey give you something or you know this person or this one or that one bro guy that no be free and fair free and fair do am with your mind do am me i dey me i no i no still gree for your level you? i just like say for anything wey dey ah. do dey eh, dey get more than the number of people wey dey need wey dey qualified but they go still pick person based on if you come wait make i give example i go interview one time for i don forget wetin the interview dey for and then as i reach there they don tell me this when i dey secondary school say if you go person office if they no say make you sit down no sit down mm. na and na very na just common sense no be say i just enter your office now you no tell me make i sit down i just enter i just go sit down e no actually make sense. if you sit down i go sit down you dey craze who you be me i dey stand. no you just enter the office mm. person mm. no like you you enter big once office for example once you sit down i dey sit down. no no wetin i dey talk be that. Mm. you enter my office now i dey sit down i come mm. say oh good morning this one i still dey talk to you. once you don even stand up greet me you dey craze. I know stand up greeting. I know talk about interview. interview so the first thing we say, you know, normally now you just sit chair for the next thing and you just go sit down. You can't greet them. Mm. Nobody say it's e still there wrong. You know, normally when you enter inside, mm. the person supposed stand up. This person, yes, now the person stand up. I mean, not be no. so enter inside, so the person, yes, now it's supposed to respect you. It's supposed to stand up. This one they look for this thing. I they tell you. <laughs> Wait, make a line. So if you say you walk up, blame me, say I sit down. I go tell you, say you not, you sit down now. Hold on, hold on make i land my own before you talk your own uh, you talk your own this thing so as i as they tell me that thing now i i know this when i dey secondary mm. school after i finish secondary school na it still happen i come go the interview now. Mm. I can't realize say wait oh I wan sit down actually because say they actually come the person come say oh say na me be the first person wey actually get See say I wan sit down and I dey look them say make they offer me the seat. Mm. Simple as it e is as simple as it e don't mean anything for real life e don't get real significance for real life but this motive wey i just talk the person talk say say they go remember me because of that thing. of course na. just that small thing now no be say other people wey do your interview no be say we get no be say we no get the same qualifications or whatever just that small thing na it e separate me from them. Mm. so and I just human this thing so you no know, fit say e go dey free and fair in that person fit even dey slightly better than me but we dey around the same level mm. and na because of that small thing wey the one person for the interview say oh this guy na go be one calm guy or wey i go like work with. finish see now i tell you say you dey complicate yourself that one e still dey as free and fair as e fit be you use that one thing take pass that guy na direct versus be this mm -hmm. if you dey play football na the thing wey you know na you dey use take dey win the other team mm. na versus be this na competition. Mm -hmm free and fair no mean say make you e dey like this your butterfly story you talk na you talk say make they select the best twenty yes for that best twenty you don already join you be number one mm -hmm. you know why you pass the rest people all of una una fit get the same grade mm. if all of una finish seven seven seven you know why you be seven and a half mm. because you do that thing mm. na extra brain na extra sense e mean say you dey you even if na small composure you get am pass ten. Mm. shu that na your credit already that one still dey as free and fair as e fit be shu i tell you say you no know you they go they go even dey play you wayo you no go know cause you no even know you be free and fair. <laughs> this one this one i no agree but me i just tell you wayo you no go know that. but me i just tell you say i no believe say you no fit dey free and fair na wetin my be my point be that of course you fit dey free and fair this guy wey this guy dey write to? Oh, he really fit dey free and fair and he suppose dey but wait o oh, and when he talk say he dey give the rich this was I know because talk. that if, because, say, some people don't get money and they even the poor, because even the poor self they also the money Wait, they pay me hold on, hold on. Some people wey go big brother, I eh, no get shishi. Yeah. Eh, so what's in be the this thing? in come? what's wan come dey But then again, when you say when you say they not get shishi, you know. No, No, hold on. No be like so i know if tell you say get anybody wey good, they want i say no get yeah, shishi mom, yes i understand what you dey everybody want i say good. They dey always they do alright to a point where before i know before dem go yes yeah, so when no. me i know no me i so, wey me i know some of them hmm. no dey do they just they okay but they know. Not be that no be that kind money wey i go fit drop that kind money to influence that kind thing. Now they tell you so you know they know na when see when person want matter tell you wetin they know when person uh, how much person get mm. when hmm. wahala don't come or when you really need to do something you no know person pocket na <laughs> person there they save they come into every day Me say not get money for us. mm. or you me say family not get money to take push on. Mm. how many of the people where you they see wey they dey go abroad wey dey no be their family they come together they drop money for this them. This guy, I don't understand this no, guy. This I, guy. See, the fact I understand what they talk, but the time you say no, this be guy. everybody. Not be everybody. You they paint that perfect picture for your own side. Say, oh, person way go there now. If he not get money, but they find way. You know, you not mean anything. The say, one thing where I not agree with this guy, and I say the guy got to say everybody, even disabled, everybody supposed to go. Now what I tell you, it's enough if they possible. Make the guy take her easy. It's e not possible. It don't make I sense. How disabled want to they go? <laughs> How disabled want to they go? No, if he go, now. if he even go, but he may say he go get something. Maybe say e dey undeniable if say maybe im personality na na bomb blast. no be all those disabled wey dey worry o oh. all those disabled wey dey worry dem dey stab people die o oh. the worst party wey i go for worry na disabled na scatter the party o oh. person wey leg dey pain real life Now scatter the party. Did they wheelchair? Abi which one? No. They use, they use crutch. Yeah, they do like this. <laughs> I don't understand this guy. man. the guy, eh, the guy actually they cool at first when I enter inside the party. Oh, me, I tell oh my guys, shoot. There was some girls too. The guy they rock one girl like this. Guy, guy to the rock the girl. <laughs> before I know like this, then eh, the guy say, if let's say the girl come stop to dance with her, then the guy just start to be shouting. So they don't collect my wallet. They don't collect my wallet. Don't collect my wallet for this place. Shoot people. Oh. So people really no care about the guy saying that cripple now they oh, shout. Yeah. But me, based on say, automatically I always uh, check and balance myself when I dey where plenty people dey. Yeah. I always know say anything fit happen. So I don't really hear the guy dey scream they say where a wallet so already i already dey feel some type of way because the guy dey scream dey say where a wallet nobody dey answer the guy real life o oh. everybody dey continue their thing dey happy then the guy shout say sure dj when you stop that music. my wife dey miss you dey dance oh, my wife dey miss you dey dance like drag somebody for first hey dj stop the music shu this na full creep o oh. West Ham do like this. So. <laughs> that the most amazing thing for me. That day. Let the guy say, he said, my wallet they miss, my wallet they miss. So that girl I deal with, now one guy man for one place just to say, sure, your wallet they miss, you not find the girl where you dance. DJ play the music. Then everybody just start to dey shout then dj play the music everybody continue back again start to dey dance but dana wey agogo anu agboje no dey forget to shake am balance even though I day we get they just introduce me to one new girl that day but at that moment i don push the girl go side mm. you know mm. why i take get this sense i tell you na my uncle ba we don yeah. get to dey so i don't even know say problem wan sup so i don really tell the girl say make she come like this make i dey see the cripple well mother see wetin wan happen see you no go believe that one cripple get like nine boys for that place sure. e dey very amazing in how many minutes they go scatter everywhere na na nine boys enter this place see these boys eh the cripple burst two bottle two bottle all the guys burst bottle they see this one na eh They dey find who collect the wallet again. They stab people, people at random. What the hell? We get close to the door, but now e be like stampede. People don't they run, They force. Now they don't hook for the door. These guys they stab people. They bust all the windows, everything. They rush the DJ. See, my Tommy, my Tommy, two seconds. as i dey try to say make i pass dat place wey pipo don full like dis na i wan. you wan climb up people yeah i wan find my way go center because i dey see dis guy dey take on pipo say the kipu hold two but to send say dey <laughs> stab pipo shoot guy when i finally burst come outside i am even say i burst come outside i dey dey staircase like dis now now i dey hear my name dat time i dey use. my English name based on. Mm, uh, eh, uniform uniform Rasi Noah. Yeah, so I tell you that time you introduce me to the girl and I tell the girl say my name na Kelvin. I dey the staircase like this I dey hear Kelvin. Kelvin, you know say hey, you know the girl wey you live for all. You know say some kind times now based on say you no dey use that name well but you no dey too dey recognize the name. <laughs> So na den kon ke ou vin, ke ou vin. Sure? Den kon ke ou vin, like, I don't first So na me, I see they struggle for the staircase, they try to run. When I look up, eh, na the girl, come say, Kelvin, Kelvin, Kelvin, come, hold me, hold me. See, you know when you dey top of staircase, person dey down. down. but not be the downtown another one too wey be the down that middle. oh uh yeah that that first step. yes so she did top i did that middle she say hold me hold bro real life titanic hold me hold me <laughs> and true titanic music here <laughs> like see that's what she dey do me o say hold me hold me hold me to be fair to be very fair make i talk my truth where i dey i don dey stuck because person dey take crowd dey crowd if you fall dem fit mash your head burst because people they stab people for ground hmm. guy i say this guy dey do oh me oh me i actually i actually stop turn stretch your hand but that time no be like nah nah i don big nah that time never too you know understand i try e no near like e no near e dey impossible no say dey impossible i go need to go back back to go pick her but bro this na life and death situation man <laughs> as i try eh, eh, eh. <laughs> you leave her go this guy i told him say yeah <laughs> so when they wan get you when they come go stab me see if i tell you say What i stay type of if i tell you say i stay i stay on the water resources for warri you no go believe see me no scar make i show you <laughs> one day nothing they no nobody shook me nobody scratch me even my my girlfriend say but if i dey friend you that time you scratch me with the fork i slap your eye no try all those nonsense with me no go give me scar so you you dey talk like say you leave the girl go i run go outside and see see the funniest thing as so the gate now eh? as i dey run dey go in eh? they dey try to shut the gate so they dey force down those big ass gates. so mm. they dey force the gate dey lock bro as i jump go outside like this thing eh, with some other people like this and they just shut the gate. sure. so now i dey outside there i just just like this. so I just like this. I wait more, try to see whether my guy will come. I do not really wait for the girl to be honest. my guy now even more concerned about because they tried to meet to the girl now for the first day now. Oh god. Sure. And they try to sort of shake the girl, sha. Mm. So they bring the girl come for me, that kind of thing. My guy sort of tell me, say, ah, this girl for my area, the girl go where you like the girl, girl. Eh, light skin girl, eh, Get can't guess what I like that time. bring the girl come for me so i run leave the girl i just saw that this thing after everything now they talk say man Pop, dey come kpokpo dey come kpokpo dey say yes say kpokpo come now you move now move Then na like on friday on monday for school come see my guy cause my guy say how far my guy say she no go believe o oh? say dem na this thing eh. say him e dey stuck oh. my guy big that time na the biggest guy for our class dey like ss3 get this guy for our class like this so him now he dey stuck to one point like this now he say somebody wey dey work for the hotel come see am oh, come carry am go one side so as he dey go he call see the girl dey struggle he call carry that my girl mad o oh. eh, come carry that my girl don't dey say my girl <laughs> get where you leave abandon na your girl again na your see your girl get where you abandon leave. <laughs> carry all my girl like this go with him own girl because him dey with the girl him still holy girl me i no feel anything apart from pepper soup that kind of time <laughs> <laughs> i don't know how i take do am he still holy girl when he dey because him he no fit manoeuvre me i fit manoeuvre quick escape comot mm. but then they call him one place for up hide for there everything happen last last they call free them so police no even carry them nothing nothing so the girl call the house and say what of kelvin say no kelvin is fine kelvin escaped but escape no be escape we dey we dey survival move that time na. no actually e just e just dey like uh, i don dey place wey be say express mm. wey robbery happen before mm. me and two of my siblings we dey together mm. we no remember we know my brother just tell us say make una move now everybody <laughs> And later they look for my siblings. Say, where this one go? Where this one go? Where this one go? Nobody said nah. anybody, Papa. That time we don't remember saying now. We say, Mama, we come again. Everybody just scatter. Yeah. Now, after everybody don't say to say we don't dey far from mm. where it the happen, now we come they look for the other person say okay i don see this one i say you see the you see uh, this one i say ah i don know where e waka go no be say i say make you dey waka come this side we go dey argue next time you come see that one come touch you for back say e dey here i say ah this one even run pass me sef this. na <laughs> me tell you na true i say okuma voice of brain last last i come go track the girl for her house. serious yes na. if na me i go curse you. abi she come on she dey laugh she dey ask me say ah see where i go i say i ah, i fit escape now She said she they call me. I said yes. I said people don't allow me come. She said she see her, but she see her now. People don't allow me come. Sure. You know if you can't risk your life for me, me. Risk of my life for who? Get that. You get it crazy. that girl like say I kiss. After I kiss the girl, my lips start to scratch. Hey, go. sure. yes, now. After she just offered me after like one month of going to her house. almost i eu come out from school like this or oh, waka go ass, house go track do do do when i finally kiss na so oh yes, scratch me. you é joke. Scr scratch me. não that maybe não that uh, situation suppose make you know say you não suppose follow the girl again but you mm. still hmm. go go follow the girl. scratch me anyhow não scratch me finish omo. Um, a know say stop, Sha. Justify. useless. This girl dey useless. This one dey useless, I think. See, I don't stop. That because of us smutty like that. Say smutty like that. No. if Mbappe escape from this thing this guy went to say make disabled, dey big brother this guy need to take care of you. no the wait the, make i read that last part with the guy My im words with this it will be my own You say that's absurd both rich both the rich poor and physically disabled should be amongst the housemates so first first we see. i don't say phys physical disability in our spectrum but person wey blind now e go day hard make it day the house because of things where they go on Na fizikal disabiliti bi dat. Pese mi dey lame. Non fi paf. Non fi dey mit son o di genz we di do. Pese mi non gen lame. O di disabilite anon spot. Mi di gen anon show. Mi fi go dey go dey go watch dem. Afta da anon dey o give o di yo dwarf. No. Pese mi we dey. Mi ka give example nou. I gen son fizikal disabiliti we fi dey. Bez on se. You nou go dey too limited by we tin dey happen. Hmm. Bo i gen son we inon actually. enough it happen like person wey dey blind now mm. half of the task except the talking task or something like that if it mm. if it's the but did they run they they, I they watch they, they do race I they watch now. porn of recently now I see one now I see one um, um, podcast porn threesome lesbians now, now I see one what the fuck yes yeah how mm. what did they do for the podcast. Yeah. Actually, I just hope that I'm not waste my time watching something I don't know. <laughs> I don't waste my time watching something I don't know. Oh God. so I don't really got to it. Obviously, the bro goes soon enter. So. <laughs> so I just couldn't grab myself. So that, like, the difference you, if I see, obviously not be wetin they interested in, but like if there's something I dey where they do like that, before I say I see something I never see before, na the first thing they, open, I no even they forget every other thing wey they happen. Now no, that one. I go even show anybody where they come sef. I say, I ah, see this one oh this one they do podcast for you know, this thing. No, e no look like waiting go get me to boss quick. so the girls no be my kind girls. <laughs> then again i no see dem with dildo if i see dem with dildo na on na dem na my thing but i dey wonder where you wan put be di but wetin be di pod ah, abeg see how dis guy dey so interested he dey i no dey interested he dey he your my meeting your past days. No, I didn't think I say like basically just, basically eh, just see that like the stick of nonsense content, but at the end of the day, I see content. No, find her now. Why I go find her for waiting? No, now make you see the kind of content where they do now. You not be find her, tell me. Now only when I want Sophia, I don't feel waste my time <laughs> with this. See the one where they talk now. Where they talk how? The one where the screen doing his whole I know what you talk. I know Truth or not truth or dare no be point no be podcast. Not truth or dare not read the title. podcast. Yes. I don't enter mistakenly. Eh. podcast. So the other first talk. Yes. As they talk, they call they ask themselves questions join. Na be the truth or dare. But it's sweet for porn caption to write truth or dare and to write porn podcast. you go even as see them with mic i no gree go chocolate sauce say <laughs> you go go you go go write dis thing join say na podcast or. na na one of the things wey i feel like say eh this generation eh dey win than any other generation wey dey write in terms of like wey dey know how to sense eh, like put something wey go make you actually watch person fit write caption or eh, title for video mm. We know they related to that video mm. we know. no say no dey related if you know they directly related to that video but because say you just see the title like you better say wetin be this you go just open am you go realize say <sniffs> nonsense you just waste my time why you dey laugh oh jesus <laughs> <laughs> <laughs> He's one the guy here. Why? The guy not even know I say he smacked the head. There. As just... he missed the shot, and I blow his face. you know, say as he missed the shot, I blow the guy face. I don't, I don't understand this guy doing. So, ah, the guy, because uh, the guy, the guy, the body, the guy sees smack his head. That was, but even at me, we can fight too. But since he too small for it, like this has he use the whole. He swing the whole hand. You get first leg play miss. you don't understand. Don't stop me. Make a first miss. As eh, he miss, he swan. No. I'm not gay oh. no more. I am delivered. I'm not gay no more am delivered. I don't no more. I don't like women. So, so I don't see this thing for exactly this one where they write corporations during that guy's so gay. during um, black motivating. And I watch that video continuously. You see those two women where they rap. You don't see those two women where they rap. Oluwa Tola Mama. Can, oh, and the Ghanaian woman. I Mm. Not the hmm. Ghanaian woman. One. Watch Oluwa Tola Mama. Yes, I am the best. no stress, oh yes. Queen of the kitchen, queen of the mic, I pull up with the cat, they blap. They are not the same, they are not my size. Small, small girls, swallow your please. I won't watch it. No, you don't about to enter so. I, I won't watch the other woman who I beg. This one, they give me. You about to enter so. I know. I I they fall down slowly. No worry. or average mommy. I know they make me This is this brother to stop making noise. I'm the best in the game. Who won't battle me? Go pass it out. One fat woman for Ghana. Which flow they in match? Go pass it out. And if one gets one day from, don't you know that I'm your big madam? My flow blow them to pieces. Don't you know that I'm your big madam? Let me near what question. Let me teach you how to run the game. Let me flow like FIFA. Ripper, let me show you how to run the game. I'm sorry, I, I'm not fit, I beg. I don't get a dick. My God, who win among the two of them? The Ghanaian woman. shey ghana woman win after say the ghana woman win and e pain pay me but na the ghana woman win. e clear e clear di woman the first first di ghana woman beat dey dope pass dis one trap beat dis i no know wetin dey give dis mama dollar me she do and then second of all i own don dey give me headache like afta like two seconds wey i don watch am no di you no even dey the same. so she funny enough her own again na this track the mama dollar do for this for this woman own. just a million dollars. <laughs> nah. The beat first first not be the same. And I don't understand. Mama dollars for use good beat. Yeah, na very you know use better beat first yeah. first second of all you say you no come mix her voice with the beat well you no dey mix e dey sound one kind like say na two na eh, normal voice be that eh, na i know say na normal voice they go mix am make e join make e dey together like music e dey like say you know the normal way if you dey do instagram live and you dey freestyle for instagram live you e dey play beat na hard i hold the sound for my ear oh like you no you no dey together pay me but the ghanaian woman the ghanaian woman win clear clean with you eh? i no see how my dollars go come back strong. We strong. wetin <laughs> she strong dey go abeg make she calm down make she dey do her comedy make she dey do dey go that one that one dey sweet. all of dem dey sweet eh? this one not sweet o oh. she just lose na make. abeg <laughs> you tink e dey wey dey use yoruba. Ah. No, I feel like say they feel like say go dey dope make she mix them up. You understand? Make she mix pidgin and Yoruba boy. No, man, Yoruba should use the talk normally now. See this terminal nonsense guy. You talk about person mama where they rap. If you know the I don't talk before, we talking for the beginning of this thing. If I don't like something, not beside the hate and not be I, I, I don't like I don't like person mama where they rap. Eh, if I talk no, you beat me rap. I tell you, say I won't rap. Okay, please, may you rap without the Even if I freestyle, I go better pass this woman. No, no be, no be anything. I dey tell you something. Even if I freestyle. Oh my God. Yes, now you, you don't think Sammy, you no go near this woman <laughs> as in you go you go vex for yourself i no dey argue you no go near this woman i no dey argue with you i no dey argue no na mo give you beat mo we go give you ten minutes make you write only two lines make you speed it or four lines so i go fit be complete even if i dey sleep you wake me up i go do better pass this woman <laughs> abeg calm down when you just calm down tell me if you say na least scrappy o. Oh. <laughs> see this guy. Tell me you beat. Move on, abeg. So you give up four lines, only four. Move on. No, na four lines. Move on. Eh? Move on. I bet you want disgrace, now you dey five. No, no, you dey smart, so if you do better than this woman. I fit do better pass, than this woman. I fit beat my chest anytime, Mama anything. Dollars, eh. But I no dey do uh, anything. I pass you by <laughs> five. I dey talk that kind thing. Mama Dollars wey dey speak like. Mama Dollars don turn uh, Buster and Eminem now for one day. Mama Dollars oh. dey rap now. She be talk say she dey rap now. She baddest. No, but she dey rap now i wetin come concern me. you no fit say dis no be rap at least na rap na. i no fit i go i go try not do anything that to dey sing something wey dey give people headache. This guy say the thing dey give am headache. e dey give me headache. and if we give am mic i fit assure you This guy no go fit rap one thing This guy wey talk say he go rap pass mama dollar so i dey tell una ati no worry we go find a DJ clip come. <laughs> Maybe now when we show na DJing clip, na there na understand. Now that time you go say, now that time you go come, you go come spoil your own rep safe. So if you to say I better, I better pass with you the talk. Not be even Mama Dollar. No, I know I say it e not be good comparison. Like if e like say they e shame Mama Dollar, if they use me, they compare Mama Dollar. It not make because sense. Because she could pass you well. It not make sense. Say they. Mama Dollar now only people like the uh, young talk is supposed to use that they compare at this point. <laughs> so now, now, now you are you now you got the smart. Ah, ah. na you be smart who you wan use as a you wan talk rappers pass like that sure I don't jeffrey rappers pass like that who be jeffrey you don't talk he's not rich now. all those guy dey listen Eli, to Eli elah say na smoke the same igbo <laughs> i don understand why some of them listen to you dey to listen to me when i don talk like that na. I don't say that maybe they listen and make a their fan. Huh? So yeah, you, uh, you don't really listen to all those girls when they talk say when I oh, oh, cry yes, uh. with the rain in the ocean. me. <laughs> I don't know why you hate uh, women music. So they, if I listen now, it they, they pay you. So they listen to women music. No, like, it's supposed to be normal. To no, but it's e funny. You. you know, you know why it's e funny. Why? Women don't actually listen to women music majority of the time dem no dey lis ten to women. tell you. i dey tell you something. wetin make you dey tell me when i don meet girls when na only boys jams dey dey hear. na wetin i dey tell you even women no dey lis ten to women oh, music. oh okay i'm sorry you say women no dey lis ten to no, men. no women no dey lis ten to women eh, music uh, too. true true true. so no be true. this thing. so that one dey talk. I but you know why because women dey only lis ten to music wey dey balls. yeah most times yeah. Mm, na music wey dey balls. But boys now fit search go any kind music. No, women they really like that, but the percentage they it go they more like on oh, guys. Yeah. yeah. Mama no good pass who and who they rap for Nigeria. Sure. No, they no cost you. I talk. No, they no cost you. Now I just tell Mama you. no who they rap for Nigeria. I don't know. Nobody. Name somebody for me. Mama Dollar. No, name another person. Just just tell me somebody where you visit the rap. Mama Dollar. Eh? Mama Dollar. No, no, tell me. <laughs> Nonsense. <laughs> who you visit the rap? He say he say who the rap for Nigeria. If not be Mama Dollar, Mama Dollar now only Mama. Who? After Mama Dollar. The only person where you fit put for Mama. Dollar and others. The only person where you fit put for Mama Dollar um, rapping na Emma Abi. For Nigeria, Not be for Emma. Eh, mention mention ah, Ghost. Not really Ghost. Nah. <laughs> Now, why are you doing this now? Where are you from? look, look, look, look, look. Hold on, I'm sorry. I'm from America. We use different slang. And some some of your verbiage, I really don't understand. Okay? You don't understand my language. I'm speaking English. I know you're speaking English, but the last thing that you just said, I did not understand. Okay, let me speak your accent. I know what you want. I know what you want school. You, know what? Let me just, I am talking about, you said, what did you say? I told you that. You love me, you should tell me yes or no. Is it what you say? What did you say? I love everybody. That, that, that no, no, no, you take me as a person I love. don't understand. Here in America, we we we don't, we're not like you guys. We just don't say, "Oh my I God, know. I love you. I, I love you." See, let, me tell something what you don't know about me. I, okay. I live in LA. I live in LA. My my mom lived in Egypt, my dad lived in Liberia. So okay. Yeah, in, in, in Liberia we have a league which is Atlanta. Okay, so okay. I, I went I went there, I paid twenty thousand dollars there in school. So pay a lot. My dad is rich. Okay. My dad is rich. My dad is the first man to buy keke in Africa. <laughs> this guy is foolish. Okay. That's what I'm asking. I said, I'm asking ah, whether do you love me? You said, you said, I do not know you. Like I said, I love everybody. Wait, see, one thing you don't know about me. See, one thing you don't know about me. We get you, you don't you don't just know people in one day. You get people. to know them like <laughs> three days or four days. You can actually start and make I can pregnant you in in three four days to have you take your day? dis guy dey this? the other girl you go not dey prostrated the other girl wey dey the live with dem the girl go not dey for street kind of nonsense i be for here. I no understand dis. dey go like. the guy dey talk nonsense with confidence funny <laughs> dey go enough this other guy wey dey top of the tvc like na him. Amo be this like live. Yeah. You the big guys, he talk nonsense. They talk nonsense. But this other guy killed the team so much. <laughs> yeah, they go there. Yeah, Before he said the guy, they yeah. said the guy they serious. Yeah, I reach one place now. Give the guy they finish. the guy, that guy, he finished this thing. At the end with this. No. At the end with this. Can we shout? Pigments were baby boy. Why you doing this? Don't you happy? And then be that. Motherfucker. they don't record and complete because for the uh, they look the timeline for like the video you never read you don't read like half but you think i go fit lis to this thing for three minutes every time they dey look am i don't listen see nonsense They talk i don't dey look the time already. oh you don't understand this guy fucking killed this thing <laughs> this guy eh, that crazy guy like he fucking killed the thing so bad Now why the other one invite them? na you see na ordinary go dey invite people you know say the guy go come talk nonsense for there I think they they dey funny hmm. <laughs> think we just sit down for him house like this dey decide say just want to talk nonsense. <laughs> I'm going to tell the guy, the guy say, I will beat you. <laughs> He say the papa he did LA, the mama did Egypt, the papa did like like bruh. He say for for the papa face back keke. He say he goes to LA, went me Atlanta. Like that guy is so stupid. <laughs> so on that note i've come to the end of the podcast and then i see nonsense wey angie like to dey watch na wetin you like to dey watch be this. i will see we will see you guys later don't forget to like and subscribe. so if you're listening and you're you have not joined the um, WhatsApp group, please you can add the WhatsApp um, you can add you can be added rather through this WhatsApp number. So the Anyhow podcast number is on the screen for anybody um, watching on YouTube. But for people listening, the WhatsApp number is 0901 687 3289. Thank you for listening and we'll meet up with you again next week. Bye bye. currency. Wine up on me, oh baby, back up on oh. Why not on me, oh baby, back up on it. And why not on me, oh baby, back up on it. You drive me crazy, say so you drive me crazy. Why not on oh.